iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwabonye butandukana muri kumwe na thomas kamirindi uyu munsi ni kuwa kane itariki ya cumi n'icyenda ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi turi kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri muri iyi gahunda dutangiye harimo ikiganiro cy'ubuzima ku kamashini gasuzuma kanseri mu makuru ikibazo cy'umutekano mu mpunzi z'abanyekongo bari i musasa mu ntara ya ngozi arigana uko byagenze umuntu yari avuye ahantu yinjira mu nzu waze kwinjira mu nzu asanga abana ntabariho ahamagara umwana umwe ati ngwino ntabwo utuma ikaramu agiye kumutuma ikaramu mukiwe nawe yicaye mu gikoni ariko arateka aza yumva mu nzu i- irariputse uyu yari hafi y'aho grenade yaturikiye muri iriya nkambi y'impunzi z'abanyekongo musasa mu rwanda abaturage ba nasho bategetswe kurandura imyaka yabo itarera amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari araza nyuma y'ayo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na aloyizi bigirimana urakoze tomasi ambasaderi wa cote d'ivoire muri onu bernard tano bucuwe ni umwe mu bagize inama ya oni mu bari bagize inama ya oni ijejwe amahoro n'umutekano ejo ku munsi wa gatatu yara- yaritavye imana bukumbi mu bitaro vy'i new york aha muri leta z'umwe za amerika afite imyaka mirongo itandatu n'indwi y'amavuko nk'uko amakuru ava mu badiplomate ba oni avuga bernard tanohe bucwe yaje muri oni avuye mu burusiya icyatumye afa nticyatangajwe inama ijejwe amahoro n'umutekano ku isi itekanya gufata umunota mu gacerere imwibuka kuri uyu munsi wa kane ambasaderi bernard tanohe bucwe yari umuhinga ku cyahoze ari leta zunze ubumwe z'abasoviyete yavutse itariki cumi n'indwi ukwezi kw'indwi igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itanu asize umugore n'abana batatu ubukene bw'amafaranga bwatumye abadiplomate ba sudani bari mu makungu bamara amezi atari make bataronswa imishahara yabo ku buryo bifuza gusubira mu gihugu cyabo ayo makuru yashyikirijwe ejo ku munsi wa ka- wa gatatu n'umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu ibrahim gandur hari imbere y'inama nshingamateka y'icyo gihugu Mushikiranganji Gandure avuga ko imishahara ibatekanirijwe buri mwaka ingana n'imiliyoni mirongo itatu z'amadolari mu gihe ubwo bushikiranganji bwose buhabwa na leta imiliyoni z'amadolari zirenga gato mirongo itandatu n'icyenda igihugu cya Sudani kiri mu bukene bw'amafaranga y'agaciro inyuma y'aho leta zimwe za Amerika zikuriyeho ibihano ku bidandazwa mu kwezi kw'icumi icyo gihugu cyari gifise icyizere ko ubutunzi buzoca bwisununura ariko nta cyahindutse reka n'abanyamitahe ntibahurumbiye icyo gihugu perezida wa leta perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yashikirije ejo ku munsi wa gatatu ko afise ivyizigiro ko korea ya ruguru ishobora kuvavanura n'ibirwanisho ruhonyanganda vya nikleyeri trump yavuze ko umuyobozi wiwe arongoye ibiro seiya bijejwe iperereza hanze y'igihugu mike pompeo yavyifashemwo neza mu mubonano wo mw'ibanga yagiranye na perezida wa korea ya ruguru kim jong un i pyongyang yavuze kandi ko yizeye ko korea zompi zishobora kandi kuzosubira kwiyunga bakabana mu mahoro bagatera n'imbere yabibwiye amenshi makuru ari muri leta ya florida perezida trump ariko aremeza ko mu gihe ibiganiro bitogenda neza uko avyifuza yiteguye kuzokuramwo akarenge Ubushikiranganje- umushikiranganji wa mbere w'ubuyapani nawe shinzo abe aho yari yagendeye inzu ya trump muri florida yaramushimiye ku munsi wa kabiri abu- kubona yarayemeye kuzobonana na perezida kim avuga ko ari intambwe itera intege abasirikare ba turukiya ah, igisirikare cya turukiya muri ambabare kigiye kwirukana abakozi bacu bashika ku bihumbi bitatu bakekwa kuba baragize uruhara mu kugerageza gutembagaza ubutegetsi mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganji w'ico gihugu ajejwe kwivuna abansi umushikiranganji nuretine canikli yashikirije ejo kuwa gatatu kwabo bazokwirukanwa mu minsi iri imbere ankara yagiriza umunyedini fetullah gulen kuba ari we ari hejuru muri uko kurondera gutembagaza ubutegetsi ariko gulen asanzwe aba aha muri leta z'ubumwe za amerika haraheze imyaka irenga mirongo ibiri mirongo ibiri arahakana ko ataruhara na rumwe yabigizemo abantu barenga ibihumbi mirongo itanu na bitanu barahagaritswe abandi barenga ibihumbi ijana na mirongo ine barirukanwa mu buzi bagirizwa kugira uruhara muri uyo mugambi umutegetsi akomeye w'igipolisi ca afghanistan mu ntara ya kandahar yarishwe inyuma y'aho bombe yari yatezwe mu modoka yarimwo iturikiye ku munsi wa gatatu ejo koloneli Yohan- Yo- jahan afghani yari arongoye inteko z'igipolisi zigenzura imbibe abatalibani bemanze ko aribo bakoze ico gitero abategetsi bari aho yagandaguri bari aho yagandaguriwe bavuze ko uwo mutegetsi yagize uruhara rukomeye mu kuburizamwo ibitero bitari bike by'abatalibani muri iyo ntara iyo bombe yakomerekeje bamwe mu bari bamucungereye ubuzima naho abanyezimbabwe barahimbaje umunsi wo kwikukira w'ico gihugu bahimbaje uwo munsi rero mu gihe bahanganye n'ibibazo bikomeye by'ubutunzi bibandanya ibyo bibazo birimwo ukubura amafaranga hamwe n'urugero rw'ubushomeri rurenze urugero muri ico gihugu
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda aya yari amakuru yo hirya no hino ku isi mu kanya gato cyane ni amakuru yo mu biyaga bigari leta y'u Burundi irahakana ibyatangajwe ko itazasubira kwitaba ibiganiro n'abatavuga rumwe nayo umunyamakuru wacu remonze imana araduha inkuru irambuye afatiye ku byashyikirijwe n'umugwi w'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu oni mu itangazo ayo mashyirahamwe yashyize ahabona ku wa cumi na gatandatu ukwezi kwa kane mu kwemeza ko atewe impungenge n'ingingo ya leta y'u Burundi yo guhagarika kwitaba ibiganiro birongowe n'umufasha w'umuhuza benjamin mukapa Filipo Nzobonari bavugira leta y'u Burundi arahakana ko leta y'u Burundi yafashe iyo ngingo kuko ishima utwigoro tw'abahuza leta y'uburundi yashaka kubeshyuza yivuye inyuma ivyo vyashyikirijwe kuko itigeze ivuga yuko ihagaritse kwitaba ivyo biganiro leta y'uburundi ikibutsa yuko yamye ishira imbere ibiganiro kandi bizokwamuko kuko ari uwo muti wonyene w'ikibazo kiba kivutse hagati ya bene burundi ibiganiro rero vyaramaze kuba umuco n'akaranga vyamye biranga abarundi kuri ivyo rero leta y'uburundi yashaka kuremesha ayo mashirahamwe uko ari abiri kwibandanya yizera uhagarariye ivyo biganiro nyakubahwa benjamin william mukapa benanye n'icubahiro perezida yoweri kaguta museveni ku twigoro badahengeshana kugira mu ntumbero yo kumvikanisha abanyepolitiki b'abarundi nahashima ibyashyizweko mu mubonano wa nyuma w'ibiganiro by'abanyepolitiki uheruka umunyamabanga wa leta akanavugira leta y'u Burundi yibutsa ko leta y'u Burundi yashikirije ko ibiganiro vyotahukanwa mu Burundi mu ntumbero yo gutegura amatora yo muri bibiri na mirongo ibiri ni naco gituma kubera iyo ntambwe nziza yayiteye intege leta y'u Burundi yashikirije icifuzo c'uko ivyo biganiro vyotahukanwa bikabera mu Burundi kugira ngo abanyepolitiki bose baronke umwanya ukwiye wo kwitegurira amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri nk'uko n'umuhuza nawe nyene yashikirije ico cifuzo mu gihe yariko arasozera inama y'abakuru b'ibihugu muri aka karere iheruka kubera i Kampala muri Uganda mu kwezi kwa Ruhuma umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ku bijanye n'isango ry'ibiganiro uvugira leta yemeza ko bariko baravugana n'abahuza kugira iryo sango ntiritume ibindi bikorwa vyateguwe mu gihugu bihagarara Filipo Nzobonariba akavuga ko ivyibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha vyiga abarundi ikindi amakungu abwirizwa kumenya nuko imbere ya vyose ayo masezerano yega abarundi ubwabo kubera yuko n'ibirimwe ibwirizwa nshingiro ririko rirasubirwamwo ndetse rinisunga ayo masezerano y'iyarusha ryabanje guca muri iyo nzira yo kwemezwa n'abenegihugu imbere yuko ritekwa ku gi- umukono mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ku bijanye n'isango ibindi biganiro vyoberako naho leta y'u Burundi irarindiriye kandi ibandanya ivugana n'abahuza kugira ngo haboneke isango bahuriyeko ridatuma ibindi bikorwa byo ku rwego rw'igihugu byatekanijwe bidurumbana umunyamabanga wa leta hakaba ashikirije ivyo mu gihe mu itangazo ryo kuwa cumi na gatandatu ukwezi kwa kane ishirahamwe ry'ubumwe bwa afurika n'ishirahamwe mpuzamakunguoni vyari vyasavye leta y'u Burundi gusubira ku ngingo yo kutitaba ibiganiro birongowe n'umufasha w'umuhuza Benjamin Mkapa mu ntumbero yo gutorera umuti urama ibibazo vya politike biri mu gihugu c'u Burundi ayo mashirahamwe akaba yaranibukije uruhara rw'amasezerano y'Arusha mu kugarukana amahoro mu kunywanisha abarundi no mu gutsimbataza intwaro ya demokarasi mu gihugu c'u Burundi ibujumbura remonzi imana ijwi rya amerika mu rwanda abaturage bo mu murenge wa nasho mu karere ka kirehe mu ntara y'uburasirazuba barinubira leta ko igiye kubicisha inzara yabategetse gutema imyaka yabo irimo amasaka yarashigaje amezi abiri gusa kugira ngo abe yeze ubutegetsi buvuga ko bahinze mu masambu yagenewe ubworozi eric bagira ubusa yanyarukiye aho ngaho inasho areba uko ibyo bibazo bimeze yazanye iyi nkuru kuki batemaguye imyaka muzi imibereho yanjye ndi n'imfubyi kandi ntajya nakirengera mukaba mubona ibyakagombye kundengera mukaba mubishyizemo abantu bakabitemagura ni ukubera iki mu ijwi ryuje amaganya umwe mu batuye akagari ka rubirizi mu murenge wa nasho mu karere ka kirehe mu burasirazuba bw'u rwanda ubutegetsi bwabatemesheje imyaka ku ngufu bubashinja ko bahinze mu masambu yagenewe ubworozi ni mu mudugudu wa masiza hari hahinzwe ibishyimbo amasaka imyumbati n'ibijumba kuri hegitari zibarirwa muri mirongo itatu biravuga ko bari abaturage babarirwa mu ijana bamwe ngo bakodesheje abafite amasambu abandi bakahahinga bacungira abanyiraho uyu wadutambagije ahatemwa amasaka yari afite umusaza yacungiraga isambu aratubwira uko byagenze nacungaga iyo famu nyirayo ntabwo bari bari kumubona banca amande y'ibihumbi icumi maze kuyatanga ubwo none buke mu gitondo bwangira ngo ni amande wenda baratubujije kuzavamo wenda imyaka yeze buke bwaho mu gitondo bati ni ukurandura tubyita ibikino mbese bazana umuganda abaturage batemaho babona bari kwangiriza baratwahukamo bati mwebwe mugende mwitemere amasaka yanyu utarayatema ni ukumufunga ni amande y'ibihumbi magana atatu ni ugutema twese dutema imyaka yatemwe kuva ku itariki enye z'ukwezi kwa kane yarimo amasaka yari yaratangiye gusambura abura amezi abiri ngo yere abari bahinzemo batubwiye ko ku munsi wo kuyatema bahagarikiwe n'ubutegetsi mu nzego z'ibanze kumwe n'inzego z'umutekano ariko ngo hari abagiye babura amaboko yo kwitemera imyaka kandi byabagizeho ingaruka n'ubu narahahamutse ibyo nahaboneye nta nubwo nzongera guhinga kuko abantu batandatu mfite ntabagaburikize ko bayatemye uriya mugabo uri hariya hirya nyine muzamukanye bahagaze mu isambu abayobozi babahagarikiye baratema bashyiramo n'abakozi baranabahemba pe kandi bari gutema imyaka bahinze ngewe numvaga nta mbaraga nawe zo kujya gutema ariko uzi kuba warahinze uzi n'inzara ugiye kuzahura nawe ukajya gutema imyaka ijwi rya amerika rigera ahatemwe iyi myaka yahasanze abashumba b'inka n'ihene birwa baragiye kuri bo babonye ubwatsi twabonye kandi abana birwa batunda ibishakashaka ku magare bajyana mu biraro by'amatungo iwabo mu rugo twabonye kandi amabaruwa bamwe bagiye bahabwa n'umurenge bahatira kwitaba igihe babaga binangiye gutema imyaka aka ni agace ubusanzwe gakunda kwibasirwa n'uruzuba kuba imvura yari yaguye muri iki gihembwe cy'ihinga bengo byari amahirwe ku bahinzi ariko yabaciye mu myanya y'intoki kuva kuri uyu wa kabiri dushaka ubutegetsi ngo twumve icyo butangaza kuri iki kibazo nta makuru ahamya buturukaho ubwo twari ku murenge wa nasho nyuma ya saa sita twahamagaye madame konsore kanzayire utegeka uyu murenge maze atubwira ko yari mu bibazo by'abaturage kuri uyu wa gatatu nabwo mu masaha ya mu gitondo yatubwiye ko yari akiri muri ibyo bibazo by'abaturage gusa dusezeranya ko nyuma y'iminota icumi yatuvugisha mu mwanya muto mfite abaturage ndaza kuguhamagara n'impuguka mfite abaturage hano nakiriye mu kibazo ndimo gukemura kanya gato cyane hamwe iminota icumi kuva ubwo telefone ye yagumye ku murongo ariko ntiyigeze yitaba twakomereje kuri bwana fred mufuruke guverineri w'intara y'iburasirazuba amaze mu masaha atanu za mu gitondo mu butumwa bugufi kuri telefone atubwira ko barimo bibuka jenoside yakorewe abatutsi tumubajije igihe twaza kuvuganira ntacyo yasubije ku masaha y'igicamunsi twakomeje kugerageza izo nzego zose yaba kanza y'urutegeka umurenge wa nasho ndetse na mufuruke utegeka intara y'iburasirazuba ntawitabye icyakora bwana muzungu utegeka akarere ka kirehe yaje kutwitaba maze tumwibukije ko mu gitondo twamuhaye ubutumwa busobanura impamvu twamushakaga atubwira ko atabubonye twatunguwe no kumva asa n'uvuga ko iki kibazo ari gishya mu matwi ye byihuse yahise akupa telefone atubwira ko agiye kubanza kumenya uko bimeze ndaza kubikurikirana ndebe ntabyo muzi se ndaza kubikurikirana amenye amakuru yabyo neza twe twari tufite amakuru ko mubizi
nyamara mu minsi mike ishize madame kanzayire utegeka nashu yabwiye radiyo izuba ikorera ikibungo ko mu gutema aya masaka byatewe n'uko abaturage barenze ku mabwiriza kuko ngo n'ubutegetsi bw'akarere bwabakoresheje inama bunabandikira ubugira kabiri bubabuza guhinga aho korora ariko babirengaho guhinga mu ifamu ntibyemewe guhinga mu ifamu ni ikosa ni imikoreshereze mibi y'ubutaka tumaze kubibona rero twebwe twarabahamagaye tubategeka kugenda bakabyikuriramo ubwabo kuko babikoze babizi barenze ku nzego zose bakoranye inama nabo nta kundi rero umuturage nyine tubabwira ko bagomba kubikuramo ifamu ikaba ifamu iki gikorwa nticyarakaje abatemewe imyaka gusa ahubwo n'abaturanyi babo barumiwe cyaratubabaje natwe tutahinze yo kubera ko iriya myaka yari gutunga abantu benshi ku batemewe imyaka bati ingufu bashyizemo mu gutema niyo bazishyiramo mu guhagarika byari gukunda komvukazi bo batwandikiye bazitwandikira ngo duhagarare guhingamo ninde wari wajya guhingamo umuturage ntago yarime isaka aribibe amasaka arinda amera ajye kubagagwa amasaka arinda haca ingingo arinda anasambura umuyobozi atarabimenya akarere ka kirehe batemesheje abaturage imyaka ku ngufu mu gihe gakunze kwibasirwa n'amapfa azahaza abatari bake mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka nibwo ijwi rya amerika yabagejejeho amakuru ku baturage bugarijwe n'inzara bahabwa ibiryo mu mirenge ya za nyamugari n'ahandi abaturage b'aka gace ka nasho katemwemo imyaka nabo baravuga ko na n'ubu abakennye bagihabwa ibiribwa muri iyi minsi twafataga ibigori hariya hakurya ku murenge uretse ko byafataga bake bake bake kiriya kimwe ntabwo gitangwa na buri wese bareba wa musaza umwe utishoboye bakaba ari we baha ni kiriya kimwe cy'ibigori n'icy'ibishyimbo ntibabirenze umudugudu bakuramo nk'abantu nka batatu aha bagira ubusa ijwi rya amerika ikirehe mu burasirazuba bw'u rwanda
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu burundi umuntu umwe yakomerekejwe na grenade yatewe n'abantu bataramenyekana mu nkambi y'impunzi z'abanyekongo iri i musasa muri komine ya kiremba mu ntara ya ngozi impunzi zirasaba ko abashinzwe umutekano bongerwa ni inkuru ya jean bosco ndarurinze ni luki ngwasha umwe mu mpunzi z'abanyekongo zicumbikiwe mu ikambi ya musasa niwe yatewe grenade iramukomeretsa cyane uyu mukenyezi yari hafi y'aho iyo grenade yaguye arigana uko byagenze umuntu yari avuye ahantu yinjira mu nzu waze kwinjira mu nzu asanga abana ntabariho ahamagara umwana umwe ati ngwino ntagutuma ikaramu agiye kumutuma ikaramu mukiwe nawe yicaye mu gikoni ariko arateka aza yumva mu nzu irariputse atazi yivuye iganade umugore yama yiruka azi yuko bivugiye ahandi ageze ngo ashike mu nzu asangana umugabo ariko aragaragara hasi yikubise hasi umwotsi uriko uratuma mu nzu yama ku binduru aratabaza abandi baraza kumutabarira naho abateye iyo gerenade bataramenyekana mu mpunzi barafise abo bicura amatati twebwe twaza twibaza hari igihe kimwe yigeze kwitura abategetsi avuye mu kirundo avuye mu kirundo yarafise udufaranga twiwe yari yagiye gupakasa ageze mu masanganzira baramukubita bamwaka twa dufaranga ageze ku ngo abikurikirane ba misitanteri barabimufasha ngo baze kubimufasha wa muntu yamwatse twa dufaranga amwaka bamubwiye ngo nazishure nazimurihe amubwira ngo urazijyanye ngo umugabo hari utazozijya no hanze abavuganye n'ijwi rya amerika bemeza ko uyu mugabo yari amaze kugirirwa nabi gushikaho akugwa mu nzu iwe n'abantu batamenyekanye bamutwara mu ishyamba bemeza ko muri iryo shyamba yaboshwe arakubitwa cyane iyamara ntibashimishwa nuko abajejwe ubuzima bw'ikambi babifashe nuko nuko leta yo ivuga unipra na sere nuko bavuga ngo niwaza bitemagura kugira ngo ngo ashike ku dosiye ngo bamujyane hanze nuko bo baca bibaza ariko ibyo bintu tubona yuko kubera yari yabituye yari kuba umuntu yabikoze kuva kera yari gufungwa kubera umuntu akoze ikintu kidafite umutwe n'amaguru arafungwa kuri ubwo burema turabibona yuko ejo twese twari- twarirukanze turagwa mu turagwa mu nzu cyane igihe cyaturise turasanga yakomeretse none umuntu umuntu wenyine niwe yogenda kwiturisira kuri ngaranade kandi azi n'ikintu kica ndi kandi ndi yaciye mu gisirikare ndazi no kuyirasa ndazi no kugira gute ariko bariko baramwagiriza yuko niwe yayiturise ubwo twashika muri iyo kambi mu masaha y'umutaga kuri uyu wa gatatu icegera ca musitanteri w'ikambi yabwiye ijwi rya amerika ko bakiri mu matohoza n'igipolisi yadusavye gutenyenya ibivamwo tukabibaza mu masaha yigiye imbere ubujejwe akarere mu gisata ca leta kijejwe gukingira impunzi n'abatagira ubwenegihugu onipra twavuye turondera ujejwe ico gisata mu karere ka muyinga na ngozi kugira atange umuco kuri ivyo bibazo vyose impunzi zishikiriza ku vyabaye umurongo wa telefoni wiwe wari wuguruye ariko ntitwashoboye kumuronka impunzi z'imusasa zirasaba ko umutekano wazo wocungerwa bikwiye ikibazo c'ubuke bw'abapolisi bazicunze ni kimwe mu bibazo bashikirije umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe impuzamakungu hcr ryitaho impunzi igihe aheruka kubagendera bamusaba ko cokemugwa n'ubu barakigarukana tusaba yuko bo- bokongereza abapolisi kubera bari ba- bagabanyije abapolisi abapolisi tufise ngaha bam- ni abapolisi bane gusa kuri batanu tuba tufise abapolisi mirongo itatu ariko barabagabanyije bose baragenda dushaka yuko umutekano bokongereza abandi bapolisi babe benshi ibyo bintu ntibiza- ntibikazosubira twebwe icyo dusaba dusaba umutekano kugira ngo batusa- batu- batutekane mu mu nkambi kugira ngo natwe tubeho neza kuri ico kibazo c'umutekano w'impunzi twarondeye urongoye igipolisi mu ntara ya ngozi nawe nyene ntitwashoboye kumuronka n'ubwo umurongo wa telefoni wiwe wari wuguruye uwakomeretse yahavuye yungururizwa ku bitaro vyo ku mugwa mukuru wa komine ya kiremba akuwe mw'ivuriro ry'ikambi ya musasa ingozi mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
ijwi rya amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi
reba videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi rya amerika
videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu
radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda noneho ni ikiganiro cy'ubuzima mwagiteguriwe kandi murakigezwaho na oriane itanga ishaka
ubuhinga bwa tekinoloji buzofasha gusuzuma indwara ya kanseri mu buryo bwihuta n'ubwo kubaga ibibyimba mu mubiri w'umuntu buriko burategurwa mu gisagara cya austin muri leta ya texas muri amerika abahinga bamenyesha ko akuma gateye nk'ikaramu kiswe mass spec pen gashobora gusuzuma kanseri ku mubiri w'umuntu muganga aiden zahediva umunyeshuri muri kaminuza ariko arafasha guhingura ako kuma gashasha ka mass spec pen avuga ati mu by'ukuri ako kuma kaje guhindura ibintu byinshi cyane kuko nk'akarorero ejo bundi nari kumwe n'umuganga mugenzanje abaga bidufata amasaha abiri kugira tumenye niba umuntu twari ko turavura yari afise kanseri cyangwa atayifise ubuhinga dufise muri aka kanya niko bwifashe Zahediva avuga ko ako gakaramu gashasha gashobora gutanga inyishu mu masegonda mirongo ibiri kandi kakaba katageramira amagara y'umuntu uburyo ubuhinga twari dusanzwe bufise bukora yongeye ko avuga ati uburyo bwa kera busaba ko umuntu bamukata agace gato k'urukoba rwiwe kugira barusuzume atari kubu ubu buhinga bushasha bushobora gusuzuma kanseri ku rukoba rw'umuntu atarinze gukatwa ako gace k'urukoba rwiwe canke kugwonona ako kuma kameze nk'agakaramu avuga ati mu gihe tuba turiko turabaga tugashira ko amazi make tuvanze n'amaraso y'umuntu turiko turakora bigaca mu cuma bitwa spectrometer gisuzuma niba ico gihimba c'umubiri gifise kanseri birafasha kumenya neza na neza niba umurwayi afise iyo ndwara mu masegonda make umuganga ariko arabaga azoshobora kumenya ikihe gihimba akwiye kubaga uko kingana n'ico adakwiye gukora ko canke konona zehediva ati tumaze gupima abantu batari bake kandi twasanze icyo gipimo cy'ako kuma twakoresheje katanze inyishu nyazo zishika ku bice mirongo icenda na bitandatu ku ijana ubwo buhinga bushasha bwa tekinoloji bwateguwe n'abahinga bakorera mu bisata bitandukanye bakaba aribo bashoboye gushira hamwe ivyumviro bakora ako kuma ka mass spec pen mu kiringo c'imyaka ibiri uwo mugwi w'abahinga waragiye hamwe bakora kuma ka mbere kafashije mu gikorwa cyo kugira akandi kuma gakorwe mu buryo bunonosoye neza zahediva avuga ko mu kiringo c'umwaka umwe ako kuma ka mass spec pen kazokoreshwa ku nshuro ya mbere kuri kaminuza y'ubuvuzi iri mu gisagara ca austin muri leta ya texas hariho kandi umugambi wo kukagerageza ku kigo cy'ubuvuzi bwa kanseri cha md anderson cancer center no kuri kaminuza yigisha iby'ubuvuzi bwa kanseri mu gisagara cya houston muri leta ya texas nyene ako kuma gashasha kazobanza gukorerwa ibizamini bisabwa n'ikigo cya amerika kijejwe imfungurwa n'itangwa ry'imiti fda
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ubu noneho irabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika
leta zunze ubumwe za amerika ubufaransa n'ubwongereza byararungikiye ubutumwa butomoye perezida w'igihugu cya siriya bashar al assad n'abo bacuditse uburusiya na irani ikoreshwa ry'ibigwanisho byicisha imyuka y'ubumara ntibizosubira kwihanganirwa ku itariki cumi na zitatu z'uku kwezi kwa kane bitatu mu bihugu ntabanduka bigize inama ya onu ijejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi vyaragize ibitero vy'amamisile mu bibanza bifitaniye isano n'ikoreshwa ry'ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara mu gihugu ca siriya ivyo bibanza vyarimwo ikibanza kigirirwamwo ubushakashatsi mu bijanye n'ubumenyi kiri hafi y'umugwa mukuru damas ico kibanza carakoze kiragerageza ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara n'imigera ivyo bitero vyagizwe kandi mu kibanza kibikwamwo ivyo bigwanisho kiri mu burengero bw'igisagara ca Homs no mu kindi kibanza kibikwamwo ivyo bigwanisho hafi y'ico gisagara icyo ivyo bitero vyashaka gushikako ni ukugabanya ububasha bwa perezida Assad bwo gukoresha ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara ku banyagihugu biwe nk'uko yabigize inshuro zitari nke hamwe no gutuma ivyo bigwanisho bidakwiragira ikoreshwa ry'ivyo bigwanisho ryaraziririjwe haraheze hafi y'imyaka ijana amerika ubufaransa n'ubwongereza vyarakoze uko bishobora kugira vyirinde guhitana abasivile n'abanyamahanga mu bitero vyo ku itariki cumi na zitatu z'uku kwezi kwa kane bwari ubugira kabiri amerika yishura assad ku ikoreshwa ry'ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara ubwa mbere hari mu kwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi inyuma y'uko leta ya assad igize igitero gikoresheje ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara mu mihana y'ahitwa kan shekun mu ijambo yashikirije abanyamerika perezida donald trump yavuze ko abanyasiriya batari bake bishwe mu kindi gitero cya leta ya siriya cyakoresheje ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara ku itariki indwi z'ukwezi kwa kane mu gisagara cya duma yatangaje ko ico gitero kigayitse cyahitanye abapfasoni abagabo n'abana batari bake avuga ko ata muntu afise umutima ashobora gukora ububisha nk'ubwo ngo ivyo ni ivyaha bikorwa n'inyamaswa perezida trump yaravuze no ku mareta y'ibihugu bibiri afise uruhara muri ayo mabi kubera ivyo bihugu bishigikiye intwaro ya assad mu kuyiha ibikoresho n'amafaranga yo gukora ibyaha nk'ivyo ivyo bihugu ni uburusiya na irani yari yibajije ukugene ivyo bihugu bishobora gukorana n'umwicanyi kabuhariwe agandagura abagabo abapfasoni n'abana ataco bazira perezida trump yavuze ko gushiraho uburyo bwo gutuma ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara bidakorwa kandi bidakwiragizwa biri mu nyungu zikomeye cyane ku bijanye n'umutekano wa amerika yarahayagije ingingo ya amerika ubufaransa n'ubwongereza byafashe ku itariki cumi na zitatu z'uku kwezi kwa kane mu kuvuga ko yari ikwiriye mu rugamba rwo kurwanya ubunyamaswa
iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro byacu birakomeza mugire umunsi mwiza murakarama
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.